murumva ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubahaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru muri kumwe na jeffrey mutagoma aya makuru turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo gutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere mu rwanda aho ejo kuwa gatandatu habaye umuhango wo gushyingura umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo urupfu rwe rwamenyekanye mu ntangiriro z'icyumweru gishize eric bagira ubusa yakurikiranye imihango yo kumushyingura twizere ko urupfu n'ibyabo bitazigera bigira ijambo rya nyuma
zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi kizito mihigo zacurangwaga mu rugo kwa nyin'umubyari kanombe mu mujyi wa kigali harimo umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi w'icyamamare mu marira intimba n'agahinda abakirisitu bacishagamo n'amasengesho asabira kizito mihigo iruhuko ridashira twongere umwami w'abana amashyi kuko yahaye kizito icyicaro n'ijuru ishobora kwasamo ari kumwe n'abamarayika kuri paruwasi gatolika ya ndera niho habereye igitambo cya ukarisitiya giherekeza gikirisitu umuhanzi kizito mihigo imbaga yari yakubise kiliziya yuzuye abandi banyagirirwa ku mbaraza umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi waranzwe n'amagambo arata ibigwi n'ubutwari bya kizito mihigo ku bavandimwe abo babanye mu bundi buzima n'abakirisitu muri rusange ni umuhango padiri yavuze ko bamwe bari batangiye gucira urubanza kizito mihigo ko atagaherekejwe bya gikirisitu kubera uburyo urupfu rwe rwamenyekanyemo ariko padiri yabibukije ko kiliziya ari umubyeyi kandi ko atari umwanya wo guca imanza uyu munsi rero ni umunsi wo gutuza si umunsi wo guca imanza si umwanya wo kujya impaka z'urudaca ni umwanya wo kwegerana ni umwanya wo gusenga ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi kuko twese turashavuye ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe ba kizito mihigo nyina umubyara madame placidi ribagiza yashimye ababatabaye n'ababafashije mu bundi buryo abasaba kumurekera rurema yamwisubije bimwisubije tukimukunze tukimushaka n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza ndongera gushima kuba imwishubije akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure nanjye namurekuye namuhaye imana twe kwisubiraho biratubohora madame yiribagiza kandi yibukije ko kizito mihigo mu gihe yari amaze ku isi yaranzwe n'ibikorwa by'urukundo no kwimika imbabazi mu mitima ya rubanda asaba n'abasigaye ko byaba uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga akadushishikariza urukundo none nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakirisitu twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi umwe mu banyeshuri bigaga muri seminari zo hanze avuga mu izina rya bagenzi be yavuze ko kizito mihigo hanze yo kubatoza ibikorwa bya kimuntu yanabafashaga mu bushobozi yari afite kizito mihigo umubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri cyane cyane mu gikorwa cy'urukundo wadukoreraga kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege umunyamakuru bwana john williams intwari yari inshuti y'akadasohoka ku muhanzi kizito mihigo yabwijwe irya amerika ku isi hombye intwari ni igihombo gikomeye simbivuze kuba mbuze inshuti ariko byo mu magambo magufi navuga ko ari sosiyete ari abavandimwe n'inshuti ari igihugu ari afurika ari isi bivuze umuntu w'ingenzi umuntu w'intwari umuhanga umunyakuri umunyamahoro kizito mihigo umuhanzi w'icyamamare mu rwanda ku munsi wo kumusezeraho abahanzi bagenzi be basaga n'abadahari hagaragaye abagera muri bane barangajwe imbere n'umuhanzi w'icyamamare mu njyana yo hambere bwana jean batiste byumvuhoro w'i buruseli mu bubirigi ku muhanzi bwana aimable karasira akavuga ko ntawe yarenganya mu bataherekeje kizito mihigo akabibumbira mu cyo yise munyangire munyangire ni ukuvuga iyo umuntu agiranye ikibazo n'inzego zikomeye niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu ikintu bitanga nta kindi abandi bantu nubwo bagukunda nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta baranga bakigira ku ruhare kuko wakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikira wenda yakoze mu ibitaramo urumva so njye ntabwo nabarenganya njyewe nuko narenze ibyo bintu ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje njyewe impamvu naje nk'aha n'ibya bindi ngo nikubise mu cyeba kizitewe n'intimba sinzi uko nabikubwira bino bintu rero n'igihe wibaza niba imana ikibaho ese imana iba mu rwanda cyangwa ntabwo ikibaho niba iriho niyigaragaze izahorere icyatumye cyose kizito mihigo abura ubuzima muri uyu muhango kandi kizito mihigo wigeze kuba afatwa n'ubutegetsi nk'umuhanzi w'ibihe byose nta mutegetsi n'umwe wagaragaye mu bamuherekeje ahubwo bamwe muri bo ku mbuga nkoranyambaga barahabwa urw'amenyo kubera amwe mu magambo afatwa nko gushinyaguranya kwigendera nta n'urwego rw'umutekano ruzwi rwahagaragaye muri uyu muhango ni mu gihe urupfu rwe rwatangajwe kuri uyu wa mbere ari mu maboko y'inzego z'umutekano bivuga ko yiyahuye ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe haba mu matsinda y'abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hari n'inkuru ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko intandaro y'urupfu rwari indirimbo yise igisobanuro cy'urupfu amakuru acicikana akavuga ko ubutegetsi butayishimiye jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yo ikomeje kotsa igitutu ubutegetsi bw'i kigali ngo habe iperereza ryigenga rigaragaza icyateye urupfu rwa kizito mihigo kizito mihigo apfuye afite imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko azibukirwa cyane ku bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza imana eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugera naho mu burundi aho bamwe mu bakorewe ibyaha bitandukanye bihanwa n'urukiko nshinjabyaha mpuzamahanga cpi bashyizeho amashyirahamwe abahuza atatu abayayoboye baravuga ko ari uburyo bwo gushaka ubutabera urwo rukiko n'abunganira abandi mu nkiko batanze amadosiye yabo arenga ibihumbi bibiri bavuga ko bene ayo mashyirahamwe azagira uruhare rukomeye mu mikirize y'imanza nk'izo ngizo mu gihe zizaba zitangiye kumvwa gusa leta y'u Burundi yo yamaze kwikura muri urwo rukiko yemeza ko nta byaha bihanwa narwo byakozwe mu Burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Pierre Claver niyo nkuru bamwe mu barundi bakorewe amabi y'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu ibyaha by'ihohoterwa ubwicanyi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi batanguye kuja hamwe mu mashirahamwe n'inani zibahuza harimo bamwe mu bashikanye amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri iyo sentare bitwara inzego zitandukanye z'igihugu ahurikiyemo abari mu rwanda mu buganda i buraya n'ahandi ku isi urongoye rimwe muri yo yahohoterewe ubuzima yabwiye ijwi rya amerika ko intumbero yabo ari ukugira baronderere ubutungane hamwe ku bw'imvo z'umutekano wiwe twamuhinduye ijwi n'amazina tumwita zakariya manirakiza kugira dukorere neza n'abashingwamanza badufasha gushyikiriza imburano zacu ikindi ni ukubwira turonke akaryo ko kubana hafi mu ntege nke dufise na kare ubugirigiri bugira babiri ayo mashyirahamwe yose yemeza ko icyo cimviro yagikuye mu isekeza rigenewe bene abo bakorewe amabi ryari rimaze amezi atatu rikogwa n'urunani rw'amashyirahamwe yigenga akorana na sepeyi sebu sepeyi hamwe n'ubwo bamenyesha amakuru nabo nyene bakorana n'iyo sentare rgb sepeyi umwe mu bashingwamanza yabafashije gutwara amadosiye muri sepeyi arashima iyo ntambwe metre lambert nigarura atwara urunani seb sepeyi avuga ko amashirame nk'ayo afise uruhara rukomeye muri iyo sentare kuva rero iri sekeza ritanguye abakora ibyaha batari bake barashoboye kuja hamwe ubu turamaze kumenya yuko harimwo abamaze gushinga amashirahamwe yabo imigwi ishika nk'itatu tumaze kumenya aba ari intango nziza ituma bonyine bitorera ababaserukira bagashobora gushikana amakuru yabo ibibazo bafise bitagoranye bakaguma mbere bashobora kuja baravugana n'ibiro vy'umushikirizamanza n'umugwi uri kugira amatohoza eka mbere n'igisata ca sentare mpuzamakungu kijejwe abakorewe ivyaha nyene eka mbere ivyo kwikurikirana imanza no gushumbushwa kwabo tutibagiye yuko ayo mashirahamwe anafasha mu gihe hazogeraho ca kigega gitegekaniriza gufasha abakora ivyaha ca sentare mpuzamakungu mpanabyaha coco gikora hamaze kuba ayo mashyirahamwe haraheze imyaka ibiri irenga gato sepeyi yaratanguje amatohoza nyezina ku byaha yikeka ko byakorewe mu burundi icyo bikoze uburundi bwarakuye akarenge muri yose ntare kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi icyo gihe umushikiranganji w'ubutungane eme laurentine kanyana yashikije ko ibyo byaha bihanwa na sepeyi atabyakozwe mu gihugu ciwe duhiriwe duhishije nta byaha by'ihonyabwoko byabaye mu burundi nk'uko babivuga nta byaha by'agahoberabunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega byari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira ibyaha sepegi iri kwiratoza ko mu burundi nibyo kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushyika mu kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi oni ivuga ko abantu barenga igihumbi n'amajana abiri bishwe muri icyo gihe Pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze Pierre claver niyo nkuru ndetse na eric bagira ubusa batugejejeho inkuru ibanza ubu tugeze mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na nige na roger mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole gira neza mbahaye ikaze muri iki kiganiro
mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radiyo ukunda
mu muco nyarwanda kirazira ko umusore cyangwa umukobwa ajya gushyingirwa yarakoze imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga yaratakaje ubumanzi niba ari umuhungu cyangwa ubusugi niba ari umukobwa byari igisebo gikomeye ku muryango washyingiraga umukobwa watakaje ubusugi kuko ibi byatumaga umugabo wamushatse ahita amusenda mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero turaganira ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ariko twibanda ku ngaruka zigera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ashaka turaza kumva ubuhamya bw'umubyeyi washakanye n'umugabo we ariko bakaba bahura mu ntonganya ndetse n'imirwano si ibyo gusa kuko turaza no kumva umugabo waryamanye n'abakobwa benshi mbere y'uko ashakana n'uwo babana kuri ubu turakomeza twumva kandi icyo musenyeri antoine kambanda avuga ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka n'inama agira imiryango irimo amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo nimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya aritwe dufite iya mbere mu kubaka ejo hatubereye
mu mateka y'u rwanda iyo urebye ku miterere y'uko abasogokuruza bacu bagiye bagura imiryango habagaho guhura kw'imiryango yaba ku ruhande rw'umuhungu ndetse n'umukobwa bakaganira ku buryo bahuza abana babo ibi byakorwaga ahanini n'umuranga ariho havuye umugani ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina nta ruhare na rumwe umukobwa cyangwa umuhungu bagiraga mu kuba bahitamo uwo babana kuri ubu uyu muco w'abaranga ntugikoreshwa nka mbere umusore yihurira n'umukobwa bakaganira babona hagati yabo hari icyavamo bagahitamo gukundana nta ruhare rw'umubyeyi rurimo kuba rero abantu bakundana hari igihe usanga bageze no ku rwego rwo kuba bakora imibonano mpuzabitsina nubwo baba batarashakana ni muri urwo rwego twifuje kumenya icyo abantu batandukanye batekereza ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ese hari ingaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka ese mu gihe ahisemo gushaka hari amakimbirane byazana mu rugo rwe ni mu kiganiro jean eme yagiranye n'abaturage batandukanye
birakwiye dore urumva erega ni ukuvuga ngo ushatse umukobwa se utaramwumvishe wamenya se gute ari isugi birakwiye rwose yuko bamurya avanse wapi kabisa numva bidakwiye nyine ushobora kurya avanse nka gutya umukobwa agatwita ukarera umwana kandi mutarabana ngewe ndumva bidakwiye kubera ko umuhungu ugukunda ntabwo ibyo bya avanse yabigusa ntabwo tubyumva kimwe jivanse ndayemera da ese umukobwa umukobwa mwakundana ataguhereza ubwo wavuga ko mukundanye wapi nibyo
ngiye uko byumva gutanga avanse ntabwo bikwiye kubera ko nyine akenshi baravuga ngo iyo utanze avanse ahanini umuhungu iyo akumvisha hari ukuntu akumva yangiza akaku- akagira ute akakwanga oya ntabwo ari twese akakwanga ntabwo ari twese noneho ngiye ko mbyumva gutanga avanse ntabwo bishoboka nta nubwo bya- byagakwiye ku bantu b'urubyiruko yego nyine hari uza ashaka kukwirira gusa nyine avanse njye ko nyumva ni ukumenya ngashuba niba uwo muntu nyine ari mwiza eh, ukamanza wamwumva ukumva rero yanze n'ubwite ukatira nibyo umuhungu wese ukundanye nawe agusabye vanse vanse buriya wazagera aho gushaka bigenze ute ntabwo byemewe pe ubemerera gute se?
Ntabwo- niba ari ingezi ntabwo ukunda, bishoboka ugomba gutanga kubiba vanse urese umuhungu mwese mukundanye agusabye vanse n'undi nawe aga- agusaba vanse naye ndikumva rwose vanse ita- itemewe itanashoboka no Urabiha gutanga abandi si hari n'ugusaba avanse ashaka nko kukwiyumvira gusa nta na gahunda afite yo kukujyana yo kukugira umugore nyine urukundo ntabwo rugende- eh, rugendeye ku mibonano mpuzabitsina ahubwo rugendeye ku gukundana bigamije n'intego runaka mu gihe kiri imbere kugira ngo muzabashe kubaka urugo rwanyu kugira ngo ruzabashe gukomera ariko iyo mugiye muri ibyo ushobora kumutera inda- inda zitateguwe ugashiduka nyine vision yawe ubashije kuyangiza hakiri kare bitangira kwirukaho iyo mutarakoreye imibonano mpuzabitsina akwinginga uri umwamikazi imbere ye ariko eh, iyo mumaze kubikora birangira rero none uri kumwirukanka inyuma eh, yarigize umuntu wa danje ibintu nyine ubona byarabishye kandi iyo umwimye akwirukaho mpaka ye rwose numva mu gihe ukunda umuhungu mukundana uba ubibona ko ko agukunda ko igise wakanga kumwima ako gaturo ngewe rwose nanakamuha kuko njya numva ngo byongera urukundo hari n'abo nzi babikoze kandi bagakundana bigakomera buriya umusore yatangiye kugenda ah, afata abakobwa batandukanye ejo afashe umwe ejo undi afashe undi urumva a- afite uburyo ah, agiye afata buri wese rero bizatuma atinda mu busore icyo ni icya mbere kandi bikamugira ingaruka ikomeye cyane yo kuba ah, yamara imyaka myinshi atarashaka umugore iyo amaze gushaka wa mutima urakomeza ukamuzamo akumva ko yajya hanze buri gihe icyo rero ni ingaruka zimwe zigera ku muryango nk'uwaba amaze gushinga mushya bigatuma n'umugore we ahora atamwizeye cyane nk'uko yafite nk'abana hanze
barakoze cyane aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo hari abavuze bati ibi bishobora gutuma umuntu atinda mu busore kandi n'igihe ahisemo gushaka ugasanga ntanyuzwe n'uwo bashakanye abandi bati bishobora gutuma hazamo ikintu cyo kutizerana hagati y'abashakanye nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe kugira ngo umusore n'umukobwa bahitemo kuba bashinga urugo basezerane kuzabana iteka ryose mu byiza ndetse no mu bibi ntago biba bishingiye ku kuba bakundana gusa kubahana kwizerana gufashanya kugirana inama no gukosorana biri mu bituma abantu bahitamo kuzabana akaramata Nubwo muri iyi minsi y'iterambere gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka bisa nk'ibyabaye ihame, abubatse ingo bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye ku mibanire y'abashakanye nyuma yo kugera mu rugo. Urugero ni umubyeyi Ansira utuye mu karere ka Nyanza yadusangije ubuhamya bw'ibimubaho mu rugo rwe anatanga inama ku rubyiruko.
Eh, murakoze mu by'ukuri umuntu iyo agize urugo n'umugabo umuntu ahura n'ingorane nyinshi kuko hari igihe witwara neza nk'umuca inyuma ukaba umwana mwiza nyine ukumva yuko ibyo wakoze mbere wabiretse ubu ngubu ari igihe cyo kugira urugo rwawe ntumuca inyuma ntugire gute ariko we siko abifata kubera yuko atekereza yuko kuba yarakubonye utari isugi bivuze yuko ukimuca inyuma ufite n'abandi igihe cyose waba uri ku kazi ntakwizere ugasanga araguhamagara kenshi wataha utinze wenda wari uri mu nama cyangwa se hari n'ikindi kintu cyagutindije mu kazi we ntaba ari ko abyumva akumva yuko wari wagiye kumuca inyuma wari uri nyine mu busambanyi usanga rero urugo rwarabaye intambara mu mwanya wo kugira ngo rube paradizo nk'uko tuba tubyifuza kuko nk'ibyo navugaga nanjye bimbaho kenshi ntabwo umugabo ajya yizera yuko naba ntamuca inyuma telefoni isonnye usanga ashaka nawe nko kuyitaba cyangwa se kumva uwo muvugana kandi simba amuca inyuma pe ariko we nyine kuko yasanze ntari isugi ahora yumva ko n'ubundi nkimuca inyuma urumva rero ni ibintu biduteza ikibazo mu rugo nta mahoro ahaba duhora turwana duhora tubwirana nabi ugasanga kandi akenshi ingaruka ziza no ku bana abana icyo gihe nta mahoro bagira nabo n'umukuru ahora abaza ati kubera iki muhora mutongana kubera iki muhora murwana uyu mubyeyi ansira w'imyaka mirongo itatu n'irindwi wumvikanisha ko yakuye isomo rikomeye mu buzima bwuzuye intonganya no kurwana abanyemo n'umugabo we aragira urubyiruko inama yo kwifata nk'aho maze kugera nabagira inama yo kwifata ariko aho bari simpamya ko babishobora kuko nanjye cya gihe wari kwingira sinari kubyumva ariko mu by'ukuri nka egisperiyanse maze kugira nabwira urubyiruko mureke gutakaza ubusugi bwanyu kuko abasore bo barabeshya cyane rwose akazi akakubeshya bikarangira akwejeje ngo tuzabana tuzagira gute mwamara kuryamana akagusiga rero iyo wihanganye ukaryamana n'umuntu mwimariye bivuze yuko urugo rwawe nyuma yaho bizaba amahoro niyo amahoro yawe bizaturuka ahandi ariko batagushinjije yuko ari uko wataye ubusugi mu bandi basore kera nabagira inama rero yo kwifata rwose bakihangana
turamushimiye cyane uyu mubyeyi ansira ku kiganiro cyiza yagiranye na marie claire isingizwe aho yagize ati nashakanye n'umugabo wanjye naratakaje ubusugi ibi bituma njye n'umugabo wanjye duhora mu ntonganya n'amakimbirane adashira kuko ntanyizera si uyu gusa twaganiriye kuri iyi ngingo kuko mugenzi wacu marie claire isingizwe yanyarukiye mu karere ka kirehe nuko aganira n'umugabo ugerwaho n'ingaruka zo kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka nubwo benshi batazitekerezaho cyangwa se bagatekereza ko zigera ku bakobwa gusa mu gihe bashatse tumwumve tumwumve turagaruka mu kanya
ntabwo wari we twaryamanye bwa mbere kandi inshuro irenze imwe uyu ni umugabo w'imyaka mirongo ine n'irindwi twise damascene kubw'impamvu z'umutekano we utuye mu karere ka kirehe mu murenge wa nasho avuga ko kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka umugore bimugiraho ingaruka zitandukanye mu rugo rwe ngo dore ko n'ubwo abyaye gatatu yananiwe kwibagirwa bamwe mu bo baryamanye mbere y'uko ashaka iyumvire nawe uko bimugendekera iyo wagiye uryamana n'abakobwa batandukanye hari ukuntu bagufata hari imyitwarire baguha uburyo bakwitaho nkanjye rimwe na rimwe hari igihe nza nagera mu rugo nkubashaka gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo nakoragamo mbere ariko umugore wanjye ngasanga ntabikunda tukayikora ariko nkumva ntibinejeje naguha nk'urugero nk'ejo bundi twigeze kujya mu mahugurwa ndagenda mpurirayo n'umukobwa tukajyaga turyamana ndakubwiza ukuri ko kwihangana byarananiye naciye umugore wanjye inyuma icyumweru cyose numvishe aribwo nezerewe kuruta uko naza mu rugo rwanjye naje no mu rugo rwanjye umugore ankumbuye ariko numvaga ntacyo bimbwiye kuko nari maze nyine iminsi meze neza namubwiye ko ndushye ndagerageza kumubeshya ariko arabibona bituma mbaza abo twari turi kumwe urumva yahise abimenya ntabwo nabashije kumuhisha kuko ni ibintu byagaragara ko nishimye nishimye bidasanzwe wagira ngo uyu mu kwezi kwa buki ese haba hari ingaruka zihariye zigera ku rugo rwanyu zikomotse kuri iyi ngingo nagiye mpura n'ingaruka zitandukanye nkange kuko namenye bya bindi byinshi numva nyine byose ngomba kubibona numva ntanyuze ubu urugo rwanjye aho rugeze nanjye ubwanjye nsigaye numva ntarujyamo kubera icyo ngicyo ni ingaruka rero ku rugo ntabwo mu rugo hakiri ibyishimo n'abana ntibakinyishimira mbega nanjye nabuze icyo nakora niba ari ukuganira niba ari ukujya gute kuko ubuzima nanjye ndabona bumbere hari bubi pe tugana ku musozo nyuma y'ibyo byose ni irihe somo wakuyemo wasangiza abaduteze amatwi muri aka kanya iri somo nakuyemo icya mbere ni uko atari byiza gukora imibonano mpuzabitsina igihe utarashaka kuko kugira ngo uzabone ibyishimo biragoye ku mugore wawe iyo wamenyereye gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore benshi murakoze cyane murakoze namwe
bakunze b'ikiganiro ejo namwe mumaze kwiyumvira ko uyu mugabo agerwaho n'ingaruka zo kuba yarashatse yarabanje gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa batandukanye zimwe mu ngaruka yavuze harimo no kuba atanyurwa n'umugore we nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari izihe ngaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka twandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri whatsapp wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe nubwo benshi badatekereza ku ngaruka n'inkurikizi zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo impuguke mu bijyanye n'imibanire y'abantu muri rusange zivuga ko bigira ingaruka zitari nke cyane mu myitwarire ya muntu amaze gushaka twaganiriye na arikepisikopi wa kigali nyiricyubahiro musenyeri antoine kambanda akaba n'impuguke muri teoloji ya morale nuko atuvira imuzi ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo reka tumwumve
ibi ni ibibazo byatangiranye n'icyo bise impinduramatwara y'imibonano mpuzabitsina sexual revolution muri za mirongo itandatu imiti yo kubuza urubyaro ku bakoranye imibonano mpuzabitsina imaze kuvumburwa abantu bumva ko noneho icyababuzaga ari icyo ngicyo nyamara ntabwo ari uko kudatwita gusa mbere na mbere nk'abakirisitu hari icyaha icya kabiri nk'umuco hari kuryamana imburagihe bipfubya rwa rukundo na bwa bukwe cya gatatu muba muri mu kubakira ku musingi ujegajega akaba ariyo mpamvu rero ubona ingo nyinshi muri iki gihe zifite ibibazo ubu zagatanya mu nkiko zirimo ziriyongera abashakanye batana abana bagasigara mu gihirahiro barahari ni ibintu bigaragara ibyo rero biterwa n'izi ngaruka zo kuba batangiye kubana imburagihe none urubyiruko rutifuza kuzatsimbirana rutifuza kuzatererwa icyizere n'abo bazashakana rukora iki kugira ngo rwirinde izi ngaruka hakiri kare duhereye ku rubyiruko kimwe mu bintu bitera urujijo no mu bato ni imvugo itari yo muri iki gihe baravuga ngo umusore n'umukobwa barakundanye gukundana ntabwo bivuga kuryamana ndetse ukumva hari n'umukobwa ugira impungenge avuga ngo n'intanga ko turyamana azagira ngo simukunda ntabwo ari byo cyangwa umuhungu yumve ko yiba umukobwa amukunda agomba kurya kuryamana nawe kandi bitaragera igihe birapfubya kandi bikabahuma ukazagira igishuko cyo kujya umubonamo gusa igikoresho cyo kwishimisha ejo yaba atakigushimisha ku mubiri ugatangira gutekereza abandi ariko nawe uramuhemukiye ejo iyo atwite hari ababihakana hari abababwira kuzikuramo nabyo bikamuzamugiraho ingaruka zikomeye zibikomere kuko ntabwo ushobora kwica umwana cyangwa ukuramo inda ngo ugire amahoro cyangwa se kubashyingira hutihuti nabo ugasanga barapfundikanyije ngo bikure mu isoni ariko ejo umuriro ukaka umugenzi wawe niba umukunda mwubahe ntabwo ubucuti buvuga yuko ari ukuryamana nk'uko usanga byeza ari nabyo biva mu rwikekwe niba usanga umuntu afata ku ngufu niba usanga umugore ntahari afashe umukozi umukozi niwe ubaye umugore nabyo ugasanga ni ukwitesha agaciro ni ukwisenyera ni ugusuzugura uwo bashakanye ni ukwisuzuguza nk'umuntu w'umugabo n'akana kaje gukora mu rugo kugira ngo kagire imibereho ibyo byose ni ibintu bitesha umuntu agaciro nawe akitesha agaciro ariko bisaba gutangira kare umuntu yitoza murakoze cyane turagana ku musozo mwagarutse ku ngaruka ndetse n'inama mugira urubyiruko ariko hanze hari imiryango ihura n'iki kibazo iyi miryango ikora iki urukundo nyakuri nanone rurangwa no kubabarira muhuriye rero mu rugo utakiri isugi cyangwa se nawe waranyuze mu bakobwa n'abagore noneho mukababarirana mugatangira ubuzima bundi bushya hakaba uko kwizerana mu gihe mubabariye nawe akakubabarira noneho mugafata umugambi wa kigabo wo kubaka icyo gihe umwizere nawe akwizere ku bw'iryo jambo rye turabashimiye cyane murakoze mu butumwa bwiza mu rubyiruko
turamushimiye cyane musenyeri antoine kambanda ku kiganiro cyiza ati ntabwo ubucuti buvuga kuryamana ku miryango kandi ihura n'ikibazo cy'uko bashakanye umwe muri bo yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko barushinga yasabye ko umwe yajya ababarira mugenzi we kuko urukundo nyarwo rubabarira nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve indirimbo
sinzi icyo nakoze ngo nkunde kandi nkora byose ngo nkunge sinjya mbyumva umbabarira kenshi kandi mbona ntabikwiye
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nzahinduka ubere mushya umugabo inzozi zawe nzahinduka nambaye ikirazi igihe n'ikingomenye ko kera inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeza ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri munsi buri cyumweru mukomeze mukurikira ijwi rya amerika rero naho fatu alemasi karara wamfashije kwegeranya amakuru ndetse n'uwari ku buhanga bw'ibyuma hamwe nanjye jeffrey mutagoma kuri mikoro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza